iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi nedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo aya makuru tuyahereye kwavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na aloise bigirimana
mwaramutse edi n'abaduteze amatwi muri aka kanya perezida w'uburusiya vladimir putin ejo ku munsi wa kane yasabye perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden ko baganira babonana hakoreshejwe video konferanse ni nyuma y'aho umutegetsi wa amerika amwise umwicanyi mu ijambo yashikirije mu birori vyo kwibuka imyaka indwi irangiye uburusiya bwigaruriye intara ya crimea perezida putin yatumiye perezida biden kuganira kandi akifuza ko vyoba kuri wa gatanu canke ku munsi wa mbere putin avuga ko yibaza ko coba ikiganiro cuguruye gishobora kuzohimbara abanyagihugu b'uburusiya na amerika ni nyuma y'aho mu kiganiro yahaye televiziyo abc yo muri amerika ku munsi wa gatatu abajijwe nimba yibaza ko perezida putine yagirijwe guhishana uwo batavuga rumwe n'ubutegetsi alexis narvani ari umwicanyi perezida biden wa amerika yishuye avuga ko putine ari umwicanyi ibyo byavuzwe na perezida wa amerika byaciye byunyura icuka kibi gisanzwe kimaze imyaka mu migenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri ku munsi wa gatatu uburusiya bwaciye butuma ko ambasaderi wabwo i washington asubira i moscou mu mibonano yihuta muri diporomasiya kandi umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken hamwe na mugenzi we w'ubushinwa wangeyi bari mu mubonano ejo ku munsi wa kane mu gisagara ca anchorage ni muri leta ya alaska muri amerika niwo mubonano wa mbere abategetsi b'ivyo bihugu bibiri bagiranye kuva mu kwezi kwa gatandatu imbere y'uwo mubonano umushikiranganji blinken yari muri korea y'epfo aho yavuze ko ubushinwa bwogira inyungu mu gihe korea ya ruguru yovavanura n'umugambi wayo w'ibirwanisho vya nikleyeri blinken yavuze ko ubushinwa ufise uruhara runini mu kugondoza korea ya ruguru mu guheba iyo mugambi leta ya biden yitezwe gushira ahabona mu gihe ca vuba politike yayo kuri korea ya ruguru
washington ijwi rya amerika ibihugu vya buraya bifise igihagararo kinini ejo ku munsi wa kane vyavuze ko bisubiye gukoresha incanco za astrazeneca ni nyuma yaho ikigo ca buraya kijejwe kugenzura ivy'ubuganga kivugiye ko urwo rucanco atankurikiza imbi rufise kandi rutazibira imitsi y'amaraso y'umuntu iri tangazo rije nyuma yaho ishyirahamwe impuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms hamwe n'igisata cy'ubwongereza gikurikirana iby'amagara y'abantu byose bitangaje ko urwo rucanco ari rwiza ariko norvege n'ubusuwede byavuze ko bititeguye kongera gukoresha urwo rucanco igisata c'ishiramwe mpuzamakungu cita ku mpunzi hcr kivuga ko utwigoro two kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa korona twatanze umwimbu mwiza mu mpunzi zikwirakwiriye mu bice bitari bike ku isi abantu barenga imiliyoni mirongo umunani nibo batandukanye n'ingo zabo kubwo guhamwa intambara n'ubwicanyi bakaba barimwo impunzi zingana imiliyoni mirongo ibiri na zitandatu igihe uwo mugera waduka hasere yari ifise ubwoba bw'impunzi zari gushobora kwanduzanya ku bwinshi ku mfashanyo y'abagira neza mu makungu hamwe n'ibigo by'iterambere hasere yaronkejwe imiliyoni amajana ane na mirongo icenda na zibiri z'amadolare amafaranga yafashije kugura ibikoresho vyo kwikingira vyahawe impunzi hamwe n'ivyo kwa muganga ayo mafaranga kandi yarafashije gutanga inyigisho ku bana n'abagendana ibibazo vyo mu mutwe abategetsi ba hcr bavuga ko ata buvuzi bwihariye bariko bararonderera impunzi ariko ko biyemeje ko bazozitwaririka abo bategetsi bavuga ko hari byemeza ko impunzi abimukira hamwe n'abasaba ubuhungiro bariko barahabwa incanco za covid cumi n'icyenda mu mugambi w'ibihugu muri rusange
aloise bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi twumvikana ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe naho mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika no kuri fm mirongo ine n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose amakuru yo mu biyaga bigari abayobozi hirya no hino ku isi bakomeje koherereza abatanzaniya ubutumwa bwo kubafata mu mugongo nyuma y'urupfu rwa perezida john pombe magufuli afurika yose yahegeje kubura umwe mu ntwari zaharanira ineza ya afurika kugira ngo duhe icubahiro iteka n'iragi ryiwe harashinzwe ikiganiro cy'iminsi indwi mu gihugu cyose cy'u Burundi kuva kuri ubu wa kane igenekerezo rya cumi n'umunani gushyika igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ntwarante uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe uwo ni perezida evariste ndayishimiye w'u burundi mu yandi makuru umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane yategetse ko abahoze ari abayobozi muri gereza ya nyarugenge imageragere mu mujyi wa kigali bakomeza gufungwa by'agateganyo izo nkuru n'izindi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu perezida wa tanzania john pombe magufuli yitabye imana kuri uyu wa gatatu afite imyaka mirongo itandatu n'umwe inkuru y'urupfu rwe yatangajwe na visi perezida samiya hassan suruhu abinyujije kuri televiziyo y'igihugu mu butumwa bugufi madamu suruhu yavuze ko umukuru w'igihugu yaguye mu bitaro by'i dar es salaam azize ibibazo by'umutima ese perezida john pombe magufuli yari muntu ki tubibaze mugenzi wacu thomas kamilindi john pombe magufuli yavutse ari kuwa kane ku itariki ya makumyabiri n'icyenda y'ukwezi kwa cumi mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'icyenda mu karere ka katona mu ntara ya mwanza ku nkengero z'ikiyaga cya victoria mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa tanzania n'uwo mu bwoko bw'abasukuma ise magufuli marco nyahinga na nyina suzana musa bari abaturage basanzwe b'abahinzi mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe bambutse victoria bimukira icato mu karere ka biharamuro mu ntara y'akagera bagiye gushaka imibereho myiza kurushaho icato niho john pombe magufuli yize amashuri abanza kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na karindwi kugera mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kane ayarangije yagiye kwiga muri seminari nto y'abagatolika ya katoke ibiharamuro mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatanu mirongo irindwi na gatandatu yarahavuye ajya kwiga mu ishuri ryisumbuye ryitwa lake secondary school i mwanza mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na karindwi mirongo irindwi n'umunani nk'uko tubisoma ku rubuga rwa interineti rwa guverinoma ya tanzania yarangirije amashuri yisumbuye imkwawa mu ntara ya iringa kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe aha imkwawa niho john pombe magufuli yize mu ishuri nderabarezi mu gihumbi magana cyenda mirongo inani na rimwe mirongo inani na kabiri mu ishami ry'imibare n'ubutabire shimi mu gifaransa cyangwa chemistry mu cyongereza mu gihumbi magana cyenda mirongo inani na kabiri mirongo inani na gatatu yabyigishije mu ishuri ryisumbuye rya serengema mu ntara ya mwanza nyuma yaho yagiye gukora igisa n'icyo mu rwanda bita ingando nk'uko itegeko ribiteganya mu nkambi ya makutupora iri i dodoma kuva mu kwezi kwa karindwi kugera mu kwa cumi na kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatatu mu kwezi kwa mbere igihumbi magana cyenda na mirongo inani na kane yagiye kurangiriza inyigisho ze mu kigo cya gisirikari cya makuyuni mu ntara ya rusha mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatanu john pombe magufuli yagiye kwiga muri kaminuza y'i dar es salaam nyuma y'imyaka itatu mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'umunani yahakuye impamyabumenyi yisumbuye bachelor of science mu mibare n'ubutabire kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na gatanu yakoze mu ruganda rwa koperative y'abahinzi borozi yitwa nyanza cooperative union i dar es salaam muri icyo gihe kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe kugera mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yanigiraga impamyabumenyi yo hejuru masters degree muri siyansi muri gahunda ya kaminuza y'i Dar es Salaam na kaminuza ya Salford yo mu Bwongereza yakomereje amasomo y'impamyabumenyi ihanitse ya PhD muri kaminuza y'i Dar es Salaam mu butabire kugera mu bihumbi bibiri n'icyenda john pombe magufuli yinjiye mu bya politiki mu matora y'abadepite yo mu kwezi kwa cumi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda yaratsinzwe yarongeye ariyamamaza mu matora yakurikiyeho mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu noneho aratsinda atsindira intebe ya cato mu nteko ishinga amategeko y'igihugu ari mu ishyaka rya ccm cama ca mapinduzi yari atararangiza manda ye ya mbere ubwo perezida benjamin mkapa yamugize minisitiri wungirije w'ibikorwa remezo yakomeje kuba depite wa cato yongera no kubitorerwa mu bihumbi bibiri ari nabwo yabaye minisitiri w'ibikorwa remezo mu bihumbi bibiri na gatanu nabwo yarongeye atorerwa kuba depite wa cato perezida cakaya kikwete yamukuye muri minisiteri y'ibikorwa remezo amugira minisitiri w'ubutaka n'imiturire ubwo hari mu kwa mbere mu bihumbi bibiri na gatandatu kuva mu bihumbi bibiri n'umunani kugera mu bihumbi bibiri na cumi john pombe magufuli yabaye minisitiri w'ubuhinzi ubworozi n'uburobyi mbere yo gusubira kuba minisitiri w'ibikorwa remezo nanone kuva mu bihumbi bibiri na cumi kugera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kwezi kwa cumi ibihumbi bibiri na cumi na gatanu john pombe magufuri kandida wa ccm yatorewe kuba umukuru w'igihugu yatorewe manda ya kabiri y'imyaka itanu mu kwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri yitabye imana ayimazemo iminsi ijana na mirongo itatu n'ibiri nk'uko itegeko nshinga rya tanzania ribiteganya visi perezida we umutegarugori samiya hassan suluhu nawe wo mu ishyaka rya ccm niwe uzayirangiza mu bakuru b'ibihugu batanu ba tanzania john pombe magufuli ni uwa mbere utabarutse akiri ku butegetsi perezida wa mbere julius nyerere yitabye imana mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda yari yaravuye ku butegetsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatanu naho perezida wa gatatu benjamin mkapa yitabye imana mu kwa karindwi ibihumbi bibiri na makumyabiri yari yaravuye ku butegetsi mu bihumbi bibiri na gatanu abandi ali hassan mwinyi na jakaya kikwete bombi baracyariho bari mu kiruhuko cy'izabukuru muri tanzania
hagati aho leta ya tanzania yatangaje icyunamo cy'iminsi cumi n'ine ibindi bihugu nka kenya u rwanda n'u burundi nabyo byatangaje icyunamo kugeza perezida magufuli ashyinguwe mu burundi icyo cyemezo cyatangajwe kuri uyu wa kane na perezida evariste ndayishimiye mu butumwa yagejeje ku gihugu leta y'uburundi yakiranye umubabaro mwinshi urupfudanye n'icyubahiro john pombe joseph magufuli umukuru w'igihugu cya tanzania igihugu kibanyi kivukanyi kandi kigenzi igihugu Burundi kiboneyeho kano kanya kugira ngo cyifatanye mu mubabaro mwinshi na leta hamwe n'abenegihugu ba tanzania muri rusange na cyane cyane umuryango w'uwo muhisi uri mu mubabaro ntangere muri kino gihe igihugu Burundi kirashima cyane ibikorwa by'iteka iyo ntwari y'igihugu cya tanzania nyakwigenderanya n'icyubahiro john pombe joseph magufuli yakoreye igihugu ciwe akarere afurika n'isi yose biciye mu burongozi buri mu iyerekwa afurika yose yahejeje kubura umwe mu ntwari zaharanira ineza ya afurika kugira ngo duhe icubahiro iteka n'iraryigiwe harashinzwe ikiganiro cy'iminsi indwi mu gihugu cyose cy'u Burundi kuva kuri ubu wa kane igenekerezo rya cumi n'umunani gushika igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ntwarante uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe kuva ku munsi wa gatanu igenekerezo rya cumi n'icenda ntwarante umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe gushika ku munsi wo gushingura uwo muhisi amabendera y'igihugu azoduzwa gushika hagati mu gihugu cyose cy'uburundi no mu buserukizi bwaco mu mahanga murakoze tubandanye gusengera uwo muvukanyi wacu tukivuga ku rupfu rwa perezida john pombe magufuli mugenzi wacu fideli niyongabo yavuganye kandi na frederic bamvuga inyumvira wigeze kuba visi perezida w'uburundi muri iki gihe ari bruxelles mu gihugu cy'ububirigi aravuga uko yakiriye urupfu rwa perezida magufuli n'icyo bivuze kuri politike y'akarere urupfu rwa perezida wa tanzania pombe magufuli rwaraye urupfu rwatangaje cyane naho hari hagize iminsi baruvuga ko byinshi kubera ko bavuga bati yaba yararwaye indwara ya korona akaja ngo muri kenya ko yaba yaragarutse ariko icyabonetse ni uko batangaje ko ari mu bitaro dar es salaam ariho bitabira imana rero ni urupfu rukurikirana kandi n'ibihe bidasanzwe tanzania irimo kubera ko bahabwa cyane abandi bategetsi bari bamwegereye bari bishwe n'uyu mugera wa korona mwarumvise yuko ni zanzibari arongora naho nyine perezida yari yapfuye kubera korona ni ubwa mbere umukuru w'igihugu ari mu mabanga yitavye imana ko ni igihugu twavuga mu gifaransa kiri stable kuvuga kitari gifite ingorane za politike ni ibintu bije konona umutekano wa tanzania kuko ntibari babimenyereye mwavuze ko tanzania mu bisanzwe ari igihugu abantu barabira ko akarerero ku bijanye n'umutekano n'iyo stabilite mwari ko muravuga mu karere urupfu rwiwe hari ikintu ruzohindura canke muribaza n'abategetsi bazobandaniza aho yari ageze ko ataco bizohindura ku byerekeye uruhara tanzania ifise mu karere no muri afurika nibaza ko mu bisanzwe nibaza ko ari kimwe kizohinduka kubera ko tanzania umuntu ni sisiteme biva mu gifaransa itwara nacyo gituma ubwo nyene bidatevye baciye bahashira icegera ca perezida kugira ngo acarongora igihugu imyaka yari isigaye ya pombe magufure ni nk'uko ivyumva nshingiro ryabo vyabivuga rero sinibaza ko hari politiki izohinduka ahanini icyifuzo cyacu gusa twari twumva hirya no hino hari uko impunzi z'abarundi ngira ngo zogira agahembwe kubera ko zari zimerewe nabi kubera umwumvikano wari hagati ya perezida w'uburundi na perezida magufuri watuma impunzi z'abarundi bashaka kuzitahana ku nguvu kugira ngo mu burundi berekane ko hari amahoro hanyuma babafasha babafashe ariko tanzania reka kigerageza gufasha icyo kintu tube twavuga tuti twibaza ko icyo kintu coba cyiza gihindutse ariko ubundi sinibaza ko ari politiki izohinduka muri tanzania mu migenderanire ya tanzania n'ibindi bihugu bibaha n'imbibe muri make mu kurangiza naho ku bijanye n'urugamba rwo kurwanya covid cumi n'icyenda mwavuze ko kumbure kuri leta yiwe batahagurukiye ico kibazo muribaza ko ico kibazo abategetsi bashasha bashobora kugifata uh, uko kimeze ntibagifate minene muri make cyane ndibaza ko hari igishobora guhinduka kubera ko burya ingorane ziba kuri abakuru b'ibihugu nuko bafata ingingo ubwa mbere hanyuma bikabagora guhindukira iyo bafashe ingingo zitari izo ikibazo rero nibaza ko kiriko kiribonekeza neza mu bihugu bya afurika ku buryo abategetsi bashaka ikintu cya mbere babwirizwa kwihatira ko ari kuraba ingene bagerageza kuraba ingene isi iri irabyifatamwo nabo nyene bagakurikiza nk'uko abandi bariko barabyifatamwo ahandi hoho ni ikiza gishobora gukikiza abatanzaniya si abatanzaniya gusa ni muri kajya karere kandi ndatangaza ntabwo ingene mu rwanda babifata siko uburundi babifata siko tanzaniya babifata babifata mwinego cyane barabona ko ari ikiza kidasanzwe ariko ibyo bihugu bibiri womenga ni ibisanzwe womenga ni imikino nibaza yuko batabwiza kubandanya babikinisha kubera ko abantu barashobora guhera na cyane cyane ko iyo korona ubona ntitoranya ntigira mukuru ntigira muto bose irahitanisha
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu yandi makuru umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge aho ni mu rwanda ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane yategetse ko abahoze ari abayobozi muri gereza ya nyarugenge imageragere mu mujyi wa kigali bakomeza gufungwa by'agateganyo abo barangajwe imbere na inosa kayumba baregwa ibyaha byo kwiba amafaranga asaga miliyoni icyenda y'umunyamahanga ufungiwe muri gereza bayoboraga ni inkuru y'umunyamakuru ijwi rya amerika eric bagira ubusa akimara gusesengura imiburanire ku mpande zombi mu rubanza rw'ubujurire ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ntiyagiye kure y'icyemezo cya mugenzi we mu rukiko rw'ibanze rwa nyarugenge cyo gufunga by'agateganyo abahoze ari abayobozi ya gereza ya nyarugenge iri imageragere mu nkengero z'umujyi wa kigali abo ni csp nusa kayumba wahoze ayobora gereza sp eric ntakirutimana wari umwungirije na chief sergeant efuremu mutamaniwa wari ushinzwe ibikorwa by'ubutasi muri iyo gereza baregwa ibyaha byo kwiba kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa cyangwa se urusobe rwazo no kwiyitirira umwirondoro baregwa ko kuva mu kwezi kwa munani umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri batangiye kwiba amafaranga y'umufungwa w'umunyamahanga ufite ubwenegihugu bw'ubwongereza ayo mafaranga ararenga miliyari icyenda ni ukuvuga saga miliyoni zirindwi mu mapawundi akoreshwa mu gihugu cy'ubwongereza umunyamahanga kasemu ayumani muhamedi ubushinjacyaha buvuga ko yafunzwe afite ikarita ya banki y'ikoranabuhanga cyangwa se visa kadi yariho amafaranga ariko ayishyikiriza abashinzwe imibereho myiza muri gereza akajya ayikoresha ashaka guhaha no kugura imiti yarangiza akayisubiza ubuyobozi bwa gereza buravuga ko abayobozi ba gereza baregwa begereye uwitwa Eugene Bugingo ukora mu gisata cyita ku mibereho myiza ya gereza baza kumenya ko ari we ubika iyo karita y'umufungwa kandi ko yariho akayabo k'amafaranga ubushinjacyaha bukavuga ko abayobozi ba gereza basabye umufungwa Olivier Amani bazi ko azobereye iby'ikoranabuhanga kugira ngo abafashe kwinjiramo cyangwa se kuyihakinga akuraho amafaranga gusa ngo yaba yarababwiye ko bidashoboka uretse kugenda baguramo ibyo bakeneye mu buryo bw'ikoranabuhanga ku isonga uwayoboraga gereza ariwe kayumba ngo yatumije telefone igezeho yo mu bwoko bwa Samsung S8 za biswi imitobe n'ibindi muri sosiyete vuba vuba naho nta kirutimana we aregwa ko yatumije Samsung A71 ku bihumbi magana ane mirongo itanu by'amafaranga n'amayoga afite agaciro k'amafaranga ibihumbi mirongo cyenda uwitwa efuremu mutamaniwa nawe aregwa ko yatumije inzoga zifite agaciro k'ibihumbi makumyabiri na birindwi ibi byinshi ubushinjacyaha buvuga ko babikoraga bifashishije za simukadi za telefone z'abandi bafungwa zabikwaga na mutamaniwa wari ushinzwe ubutasi bwa gereza bajurira icyemezo cy'umucamanza wa mbere abaregwa n'ababunganira bavugaga ko nta mpamvu zikomeye zatuma bafungwa by'agateganyo bakavuga ko ibikorwa baregwa bigize ibyaha bituzuye kandi ko banatanze ingwate bagasaba kurekurwa by'agateganyo bakaburana bidegembya kuko ngo basanga usanga hari n'amategeko yirengagijwe n'umucamanza wa mbere yisunze ingingo z'amategeko umucamanza ku rwego rwisumbuye rwa nyarugenge asobanura ko impamvu zikomeye ari ibyagezweho bihagije mu iperereza bituma abaregwa bakekwaho ibyaha ku rwego rwa mbere urukiko rwanze ubusabe bwabo bwo gufungurwa by'agateganyo ruvuga ko nta shingiro ku byo bavuga rwavugaga ko rwasanze ibyagezweho bihagije ku buryo bituma bakekwaho ibyaha rwabishingiraga ku bintu abaregwa baguze bitandukanye kandi bamwe muri bo bemera ko babitumizaga mu mazina yabo bifashishije sosiyete vuba vuba umucamanza ku rwego rwa kabiri nawe yemeza ko kuba hari ubujura bugaragara ko bwari bwakozwe ku ikarita ya viza y'umunyamahanga mohamed ufungiwe mageragere bituma abaregwa bakekwaho ibyaha yavuze ko ibyo basaba mu bujurire bwabo nta shingiro bifite yavuze ko hari impamvu zikomeye zituma baguma gukekwaho ibyaha ashingiye ku buremere bw'ibyaha bikomeye aba bari abayobozi muri gereza ya nyarugenge iri mageragere bakekwaho ndetse n'ingaruka zikomeye avuga ko byateza umucamanza yategetse ko bakomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'uko urubanza rutangira kubura kuburanishwa mu mizi aravuga ko kubafungura bishobora kubangamira iperereza rikibakorwaho kandi ko bashobora no kotsa igitutu abatangabuhamya ategeka ko nta gihindutse ku cyemezo cy'umucamanza wa mbere kigomba kuguma uko kiri bakaguma muri gereza ni icyemezo cyasomwa abaregwa badahari mu cyumba cy'urukiko hagaragaraga abanyamakuru abavandimwe b'abaregwa n'uhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha muri uru rubanza eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika shimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni fasil gebeyeho amakuru yari ahagarariwe na frederic nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira basezeyeho bifuriza amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyize gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo